iri ni ijwi ry'amerika mwaramutse neza muri kumwe na thomas kamirindi radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi duhereye nko muri komine ya kabezi gushika mu ntara ya cibitoki turamaze kubura abantu bari hagati ya cumi eh, na batanu na mirongo ibiri eh, bagandaguwe n'ivyo bikoko vy'imvubu uyu ni jean claude ndayishimiye umuyobozi wa pariki y'igihugu y'u Burundi ya rusizi ni mu kanya mu makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari ariko mureke duhere ku makuru yo hirya no hino mwateguriwe kandi mugezwaho na aloyizi bigirimana
Urakoze Thomas ndamutse namwe banywanyi b'ijwi ry'Amerika. Umukuru w'igihugu ca Zambia Edgar Lungu ejo ku munsi wa kabiri niho yarahira kurongora igihugu nyuma yaho sentare nkuru y'igihugu yankiye urwandiko rwatanzwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi rwasaba guhagarika ivyo birori. Perezida Lungu yari yatsinze amatora mu kwezi guheze ivyo birori vyari vyitabwe n'abakuru b'ibihugu vyo muri ako karere barimwo Robert Mugabe wa Zimbabwe hamwe na Ian Kama wa Botswana. Perezida Lungu yatsinze amatora ku majwi arenga mirongo itanu ku ijana ariko Hakiende Hichilema yahiganywe nawe yari yamirije ibyo yavuyemwo avuga ko yabayemwo utunenge acahitamwo kwitura ubutungane. Zambia kizwe nk'igihugu c'akarorero mu vya demokrasi muri Afrika aho ubutegetsi buhererekanywa mu mahoro n'umutekano ariko aya matora aherutse aboneka yuko ariyo yabayemwo imigumuko ihimbazwa ry'umwaka mushasha ku kirangamisi ca Ethiopia hamwe no kwibuka umunsi mukuru wa Eid al-Adha ku bayisilamu vyabaye ibidasanzwe ku banyororo bamwe bo muri ico gihugu leta ya Ethiopia yaragiri yaragiriye ikigongwe abanyororo barenga amajana indwi bari bafungiwe mu mabohero atandukanye mu gihugu abanyororo nabo mu madini ya Isilamu bamwe muri abo barekuwe harimwo abari bafashwe bagirizwa kurenga ku itegeko ryo kurwanya kurwanya iterabwoba ryateye impari muri ico gihugu bakaba bari bamaze imyaka itari mike mu mabohero iryo tegeko ryaraneguwe n'abatari bake bavuga ko leta ya Ethiopia yarikoresha kugira ikinyize abatavuga rumwe nayo mwomenya ko abayisilamu muri Ethiopia bagize ibice 33 n'ibice 9 kwijana vy'imiliyoni ijana y'abanyetiopia bose nk'uko bitangazwa n'ikigo c'iperereza muri ico gihugu Abakuru b'ibihugu byo mu karere ka Afrika y'ubuseruko ku munsi wa kabiri barahuriye i Mogadishu ku mugwa mukuru wa Somalia. Iyo nama y'umunsi umwe yahuje abakuru b'ibihugu bigize umuryango w'ibihugu byo mu karere ujejwe iterambere IGAD yabaye inama ya mbere mpuzamakungu ibereye muri ico gihugu hari haheze imyaka irenga mirongo ine perezida wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud yarashimishijwe n'iyo nama mu kuvuga ko ari ikimenyetso cy'uko Somalia iri kirava mu kajagari imazemwo imyaka itari mike abakuru b'ibihugu bari bitavye harimwo Uhuru Kenyatta wa Kenya umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Haile Mariam Desalegn perezida wa Yoweri Museveni w'Ubuganda hamwe n'abandi bategetsi bakomeye bo muri Sudani no, na Sudani yo mu manuko mu itangazo ryasozereye iyo nama abo bakuru b'ibihugu bamenyeshije ko bizeye ko Somalia kigiye gutunganya amatora aho umwidegemvyo bose kandi ko kandi atawo akumira amatora atekanijwe muri uyu mwaka mwamenya ko Somalia caheruka kwakira inama mpuzamakungu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na kane inama yari yahuje abakuru b'ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bwa Afurika umuvugizi wa perezida Salva Kiir wa Sudani y'umanuko yahakanye raporo yagiriza Salva Kiir n'uwahoze ari cegera ciwe Riek Machar kuba barirundanirije ko amatungo y'abanyasudani y'umanuko afise agaciro gaharurwa mu mamiliyoni y'amadolari ni mu gihe abanyagihugu b'ico gihugu bataronka nico bashira ku munwa uwo muvugizi ateni weke ateni yashikirije ejo ku munsi wa kabiri ko iyo raporo yasohorewe muri leta z'ubumwe za amerika ari ibinyoma kandi ari umugambi wo gutyoza perezida salva kiir no kugomba kumukura ku butegetsi amenyesha kandi ko perezida Salva Kiir na bamwe mu basirikare biwe bakomeye batagiye mu ntambara mu ntumbero yo kuyigiramwo urudandazwa yamenyesheje ko abahanuzi ba perezida mu by'amategeko bariko baraca irya nino iyo raporo mwamenya ko iyo raporo yasohowe inyuma y'amatohozwa yamaze imyaka ibiri amatohoza yabaye ku buryo bwatanzwe n'umukinnyi rurangiranwa w'umunyamerika mu byo gukina amareresi george crony hamwe n'uwitwa john prenderstack ari mu baharanira agateka ka zina muntu iyo raporo ivuga ko perezida salva kiir na mashare bakuye ubutunzi bwabo mu mafaranga baguramwo ibigwanisho hamwe n'ayo bagurishamwo ibitoro hano muri amerika perezida barack obama wa leta z'ubumwe za amerika ejo ku munsi wa kabiri yari mu gisagara ca philadelphia gufasha umukandida Hillary Clinton asanzwe ari mu karuhuko inyuma yaho bamusuzumiye indwara yo mu mabahaha muri urwo rugendo perezida Obama yavuze ko ashigikiye umukandida Clinton yongera yarongeye kandi ajya mu bikorwa byo kwegeranya amafaranga yo gushigikira Hillary Clinton abakandida bompi uko ari babiri Hillary Clinton na Donald Trump batavuga rumwe batangaje ko bagiye gushyira ahabona amakuru ya avuga iby'amagara yabo Shimon Perez yahoze ari umukuru w'igihugu n'umushikiranganji wa mbere wa Israel ari muri koma kuva ejo ku munsi wa kabiri inyuma y'aho basanze arwaye bikomeye mu bwonko shimon perez w'imyaka mirongo icyenda n'indwi y'amavuko yatwawe mu bitaro ejo ku wa kabiri aho arindiriye gusuzumwa mu bwonko mu kwezi kwa mbere yari yatwawe kandi mu bitaro ku ndwara y'umutima mushikiranganje wa mbere benjamin netanyahu yavuze ko igihugu cyose gikunda perez kandi amwifuriza gutora mitende perez yararongoye israel mu mabanga ata bitandukanye harimo kuba umushikiranganji wa mbere umukuru w'igihugu hamwe n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'amakungu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda mirongo icyenda na kane niho yaronswa agashimwe kitiriwe nobel
murumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turi no ku rubuga rwa interineti radiyo yacu voa akadomo komu noneho amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari mu rwanda major rugomwa aimable yaraye agejejwe bwa mbere imbere y'urukiko rwa gisirikare umushinjacyaha yamusabiye gufungwa iminsi mirongo itatu y'agateganyo major rugomwa aregwa kwica umwana w'umunyeshuri w'imyaka cumi n'icyenda witwa mbarushimana theogene avuga ko yari yamuteye ashaka kumwiba asumuta kaboyi yaduteguriye inkuru mu mwambaro we wa gisirikare major mabure rugomwa yinjiye mu rukiko ari kumwe na mukuru we bashinjwa icyaha kimwe cyo kwica umwana w'umunyeshuri uri mu kigero cy'imyaka cumi n'icyenda witwa mbarushimana theogene binjiranye n'ababunganira batatu major karara inosa wari uhagarariye ubushinjacyaha muri urwo rubanza yabwira urukiko ko major rugomwa aimable ari we wafashe mbarushimana akamujyana iwe mu rugo akamukubita yabona amaze kunogoka akamujyana hanze y'igipangu agahamagara umuyobozi w'umudugudu amubwira ko yishe igisambo ubushinjacyaha buvuga ko umuganga wasuzumye umurambo wa mbarushimana yavuze ko yari yakubiswe icyuma mu mutwe inyuma ku buryo wari wamenetse ndetse n'ubwonko bukagerwaho yari yanakutse amenyo yose y'imbere ndetse ngo yari yacitse intoki ebyiri urwa kane n'urwa gatanu majoro rugomwa we yemera ko ari we wishyuye umusore gusa avuga ko yamwishe arimo kwitabara kuko yari yamuteye iwe mu rugo ashaka kumwiba uyu musirikare yabwiye urukiko ko yafatiye mbarushimana iwe akagerageza gucika undi akamwirukaho ariko bagenda barwana kugeza kugeza ubwo majoro amukubise undi agahita apfa iyi mvugo ya majoro rugomwa yashimangiwe n'abunganizi be bemeza ko uwo bunganira yishe mbarushimana theogene atabigambiriye kuko yirwanagaho ashaka guhangana n'umujura wari wamuteye abunganizi banasabye urukiko ko ubushinjacyaha bwazakora igenzura kwa muganga bakareba neza icyishe mbarushimana theogene abunganizi ba majoro bavuga ko bishoboka ko nyakwigendera yaba yari afite ubundi burwayi bwamuhitanye bakaba basaba urukiko ko rwabasabira ubushinjacyaha icyaha bukagaragaza neza ko muganga w'inzobere icyishyuye umusore ariko binyuze mu nyandiko z'abaganga b'abahanga abunganira majoro ndetse nawe ubwe bongeye gushimangira ko ibyatangajwe n'umuganga washyi- washyikirijwe umurambo wa nyakwigendera ngo awusuzume atabifataho ukuri kuko uyu muganga atari inzobere muri byo mu mvugo igoranye bitewe n'ubumuga bwo kudidimanga afite nsanze imfura mukuru wa majoro uregwa ubufatanyacyaha mu rupfu rwa mbarushimana theogene yabwiye umucamanza ko atemera ibyo akurikiranyweho kuko we yaje ahuruye kimwe n'abandi baturage ko nta ruhare yagize mu rupfu rwa mbarushimana nk'uko ubushinjacyaha bubivuga majoro dr rugomwa yahise abwira umucamanza ko mukuru we nsanze imfura afite uburwayi bwo mu mutwe binashimangirwa n'abamwunganira mu mategeko bagaragaje ko ibisubizo yagiye atanga mu mabazwa ye mu bugenzacyaha ndetse no mu biganiro bagiye bagirana mu gutegura urubanza bigaragaza ko avuga ibiterekeranye ibyo bikaba ibimenyetso simusiga by'uburwayi bwe bwo mu mutwe ubu burwayi bwo mu mutwe ubushinjacyaha ndetse n'urukiko ntibabwemera kuko bavuga ko mu gihe nta muganga w'inzobere urabigaragaza ibivugwa n'ababuranyi nta shingiro bifite ubushinjacyaha bwasabiye majoro rugomwa gufungwa by'agateganyo iminsi mirongo itatu bugaragaza ko ibyaha akekwaho bikomeye ndetse bishobora kumuhanisha igifungo kiri hejuru y'imyaka ibiri kugeza kuri burundu majoro dr rugomwa we yahise asaba urukiko kumurekura agakurikiranwa ari hanze kugira ngo abashe kurangiza umushinga arimo gukoreraho ubushakashatsi ugamije gufasha abagore b'ingumba kon- kubona urubyaro aha yavuze ko abagore bagera ku ijana na mirongo itatu yarimo akorana nabo mu bushakashatsi ubu bamubuze kandi aho afungiye akaba ntacyo yabasha kuhakorera urukiko rwanzuye ko isomwa ry'urubanza ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo rizasomwa ejo ku wa gatatu itariki ya cumi na kane z'ukwezi kwa cumi asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
ijwi ry'amerika amakuru mu munota umwe ni amakuru ya videwo kuri telefone igendanwa
nayabona nte biroroshye cyane ohereza ijambo voa kuri nomero makumyabiri na gatandatu mirongo itanu na gatandatu wiyandikishe aho naba ndi hose se nibyo rwose kuri telefoni yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni videwo y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri afurika
mu masegonda mirongo itandatu
yego nta handi wayakura uretse ku ijwi ry'amerika
mu burundi muri uyu mwaka abantu babiri bamaze kuribwa n'imvubu ku nkengero z'ikiyaga tanganyika n'uruzi rusizi ku bayobozi b'uruhongore kama rwa rusizi ni ukuvuga pariki y'igihugu ya rusizi zabariye kubera ko bazivogereye mu karere kazo zirishamo eroge wirika neza aratugezaho iyi nkuru uruhongore kama rwa rusizi ruri mu kiyaya ca rusizi mu karere k'imbo mu buraruko bw'ikiyaga tanganyika ni nko ku birometero cumi mu burengero bw'igisagara ca bujumbura urwo ruhongore rufise uburinganire bungana n'amahegitari ibihumbi cumi n'amajana atandatu na mirongo irindwi n'atatu rugizwe n'uturere tubiri agace karimwo ishamba rya rukoko secteur palmeha mu gifaransa hamwe na delta aho gace gatumbereye muri zone gatumba komine mutimbuzi intara ya bujumbura akarere kitiriwe delta gakikujwe n'uruzi rusizi n'ikiyaga tanganyika ako karere nyene ni nako kabamwo imvubu kuva mu kwezi kw'icenda umwaka uheze izo mvubu ziramaze kurya zirica abantu batari bake mbega none ni kuko ivyo bikoko birya abantu kandi mu bisanzwe mu buzima bwa misi yose bitunzwe n'ubwatsi birisha inyishu tuyihabwa na jean claude ndayishimiye arongoye uruhongore kama rwa rusizi ibyo bikoko by'ukuri novuga nti ubwa mbere sinovuga ko ari byo bigeramiye abantu ahubwo novuga nti abantu nibo babigeramiye ibyo bikoko itegeko rihari rishinga imbibe z'urwo ruhongore kama zirategekanya akarere kari hagati y'urwo ruhongore kama n'aho abantu baba canke barima Eh, iyi ni zone de transition bayita zone tampo bifise uburinganire bw'amametero ijana impande zose z'urwo ruzi rusizi rero izo metero ntizubahirijwe namba na gatoya ndetse no kuzirenga barazirenge baranavogera no hagati mu ruhongore ka manyezina abantu barondera eh, aho bubaka aho barima bivanye n'ibirana ry'abantu ivyo bikoko rero ni ibikoko bisanzwe bijya ubwatsi ntibijya inyama ntibijya ikindi kindi cose bijya ubwatsi ni nk'inka rero ico gikoko iyo kirishije neza kigahaga kirashobora kurya hagati y'amatoni abiri n'inusu n'amatoni atatu y'ubwatsi ku munsi kimwe ivyo bikoko rero bimaze kuvogerwa hakarimwa aho bitegezwa kurisha ivyo bikoko ntibiheza ngo bisubire kuronka aho birisha bica byicwa n'inzara iyo nzara igahava izovyara muri vyo intuntu n'umubabaro bamwe mu barimyi bafise imirima iri iruhande y'uruzi rusizi bemeza ko aya mategeko batari bayazi uwo mugabo ahafise umurima w'amatomati n'ivyamwa imyaka ihetse siko byari bimeze oya twe twaje dusanga ngaha baharima numva n'ubu tugeze kuharima ko niko twahasanze kandi nta kuri twogira aha mu bisanzwe ntuba bubaza kuhangana gutya anya arusizi gora hatwaye hanini cyane oya gora atwaye nk'imetero zirenga zishika nka senkani mirongo itanu unabura uriyabishije n'amaso urabibona siko guhangana kuva kera rutera ruguma gwe- rugenda rwagura uko uruzi rusizi rurenga inkombe abantu nabo bakavogeraho imvubu zagenewe kurisha niko zitera imirima ubu ziratonera rwose ziratonera umva turukundo turugira hajya nabo wararimye nabo biragoye kuguma wicaye mera mbona naho nyine usanga bigoye turagerageza tukazibira ariko ntibishoboka aho hantu uzahabonye neza urashobora no guhomba ugataha burundu ahanini urabona nk'ubunye nk'ibigori byari biri ngaha aho se yononye izunguruka kuri ibyo bigori byose biba- yarabimaze mu kiringo c'umwaka imvubu zimaze kwirenza abantu barenga cumi na batanu abajejwe kuzikingira bavuga ko zibica ziriko zirondera aho zirisha iyo rero bihurireyo n'abo bantu bagiye kurima bagiye kwimbura bagiye gukora udukorwa dutandukanye mu mirima birabarya bibivuna kuko ki- mu mutima wabyo bifise uwo mubabaro yuko byishwe n'inzara bibuze aho birisha kubera aho byategezwa kurisha bahavuye bahashira imirima rero twoharura tuti eh, nko kuva nko mu kwezi kw'icenda k'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu gushika uyu munsi duhereye nko muri komine ya kabezi gushika mu ntara ya cibitoki turamaze kubura abantu bari hagati ya cumi eh, na batanu na mirongo ibiri eh, bagandaguwe n'ivyo bikoko vy'imvubu haba kuri rusizi canke kuri tanganyika mugabo iyo nyifato mbi si nyifato vyahorana cane hari ingingo zimaze gufatwa kugira ngo imvubu zikingirwe n'abantu ntizibarye harafashwe ingingo y'uko hacibwa umuserege w'ibirometero bishika cumi kugira ngo tubuze abariko bagomba kubaka mu ruhongore kama uwo muserege rero havuye ubushigwaho urazibira novuga nti muri ako karere twimvyemo uwo muserege ubu haratekanye ivyo binyabuzima birarisha birasohoka bikarya bigataha amahoro mugabo aho bamaze kurima cane kiracari ikibazo dutegerezwa kubibumvisha tukabibatahuza neza kugira ngo turabe ko bahagarika kurima aho hantu ndetse no kuhakora imirimo itandukanye kuko ari mu ruhongore kama biroroshe ko ubwatsi bwari buhari ubwatsi kama busubira bukamera ivyo bikoko bigasaba kubaho imvubu zitanu nizo zishwe mu kiringo c'umwaka nyene zimwe zishwe n'abanyagihugu bashaka inyama canke bazitega mu mirima yabo izindi nazo zishwe n'abajejwe umutekano bariko bakingira abantu zishaka kurya naho ata amatohoza arakorwa abajejwe uruhongore kama rwa rusizi bemeza ko imvubu ziri mu kiyaga tanganyika na rusizi zirenga igihumbi eroje buri kaneza bujumbura ijwi rya amerika
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye tujye inama bityo duhuze ibitekerezo twigire kuri ejo hashize twubaka ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco ufatanyije na la benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi iki kiganiro mukigezwaho ku nkunga ya ambasade ya suwede mu rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu rwanda rpep
ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha y'isa kumi n'ebyiri n'igice za mu gitondo kuri radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm ni muze dukumire amakimbirane twimakaze amahoro Ikiganiro Ejo mu Mashuri.
ni icyanjye ni icyawe ni icyacu
radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda noneho ikiganiro amerikana umwe mu bakandida ba mbere bakomeye mu matora y'umukuru w'igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika hillary clinton wo mu ishyaka ry'abademokarate yahagaritse by'agateganyo iminsi mike imirimo yo kwiyamamaza yatangaje ko arwaye umusonga byatumye rubanda batangira gusaba ko abakandida bose batangaza uko bahagaze niba hari indwara bafite cyangwa se niba ari bataraga erega nta mugayo bombi bageze mu zabukuru ndavuga abakomeye Hillary Clinton ashigaje ukwezi kugira ngo yuzuze imyaka mirongo itandatu n'icyenda y'amavuko naho Donald Trump wo mu ishyaka ry'abarepublikani afite imyaka mirongo irindwi n'amezi atatu umuntu umwe niwe watowe akuze gutyo mu mateka ya leta zunze ubumwe za amerika ronald reagan wari hafi cyane kuzuza imyaka mirongo irindwi n'umwe y'amavuko mu gihumbi magana cyenda na mirongo inani na rimwe turetse ibyo rubanda nanone batangiye kwibaza cyane icyakorwa umwe mu bakandida barangije kwemezwa burundu n'ishyaka ryabo aramutse avuye mu matora cyangwa se aramutse yitabye imana mbere y'umunsi w'itora kugeza ubu ntibirabaho na rimwe mu mateka ya leta zunze ubumwe za amerika ko umukandida ushaka kuba perezida w'igihugu asezera cyangwa se yitaba imana mbere y'itora ariko amashyaka yateganije ko bishobora kubaho n'uko ashobora kubyitwaramo biramutse bibayeho muri rusange amashyaka yombi y'ibigugu uko ari abiri iry'abademokarata n'iry'abarepubulikani yateganije ingamba zijya kumera kimwe ishyaka rishobora gukora indi kongere convention nk'uko bayita hano mu cyongereza ariko kubera ko bigoye gukoranya abantu ibihumbi mu gahe gato perezida w'ishyaka afite ububasha bwo gukoranya komite nyobozi yo ku rwego rw'igihugu kugira ngo itore undi mukandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu umubare w'abagize komite nyobozi ya buri shyaka uratandukanye ishyaka ry'abademokarate mu rwego rw'igihugu rifitemo abantu magana ane na mirongo ine na barindwi naho mu ishyaka ry'abarepubulikani ni ijana na mirongo itandatu n'umunani komite nyobozi ifite uburenganzira n'ububasha bwo guhitamo umuntu uwo ari we wese yishakiye kugira ngo asimbure kandida perezida uvuyemo hagati aho ishyaka ntirishobora na gato gukura umuntu mu matora igihe kandida agihumeka niwe wenyine ubwe ushobora kwivanamo cyangwa se akavanwamo n'urupfu ikindi nta bubasha na gato umukandida waba yikuye mu matora afite bwo gushyiraho we ubwe kandida wamusimbura inshuti zacu ikiganiro amerika na cy'uyu munsi ntahagihumurije ndabashimiye cyane rwose ibiganiro byacu birakomeje
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara y'amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
ngewe ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
inshuti zacu ubu noneho ijwi rya amerika rirabagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika
ibihugu bya leta zunze ubumwe za amerika hamwe n'ubushinwa birabandanya gukorana ku bijyanye n'ihindagurika ry'ibihe abahinga baramaze kugabisha ko ibihindagurika ry'ibihe rishobora kuba intambamyi ikomeye ahanini ibyo biterwa n'ibyo abantu bakora nko kurunga ibyuka byakira mu kirere hamwe n'ibyo bakoresha amahinguriro nk'igihe baba bariko barakora nk'amafirigo yo gukanyisha mu ntumbero yo kurwanya ihindagurika ry'ibihe amakungu yafashe ingingo yo kujya munsi y'ibipimo bya selisiyusi zibiri ku bushuhe burungikwa n'amahinguriro mu gihe aziga ko iyo ngingo yubahirizwa bigaheza bikagabanya ibyuka byakira mu kirere itariki cumi na zibiri z'ukwezi kwa cumi na kabiri ibihugu bishika ku ijana na mirongo icenda na bitanu byarashize igikumu ku masezerano y'i pari ategekanya kugabanya ibyuka byakira kugira ayo masezerano ashobore kuja mu ngiro ibihugu bishika kuri mirongo itanu na bitanu bigize ibice mirongo itanu na bitanu ku ijana by'ibyuka mu isi bitegereza kuyemeza ibihugu bya leta zunze ubumwe za amerika hamwe n'ubushinwa nibyo birungika igice kinini cy'ibyuka ibice bishika kuri mirongo itatu n'umunani ku ijana nicyo gituma itariki zitatu z'ukwezi kw'icenda mu gisagara ca hangzo mu bushinwa perezida barack obama hamwe na perezida xi jinping w'ubushinwa bemeje ayo masezerano y'i paris mu byo bumvikanye nuko babandanya gukorera hamwe ku bijyanye n'ubuhinga bwa none hamwe n'uburyo bwo kugabanya ihindagurika ry'ibihe mu kugabanya buhoro buhoro ibijyanye no guhingura no gukoresha ibyuka byanduza umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'andi makungu wa amerika john kerry amenyesha ko iyo ntambwe ikomeye yagizwe n'ivyo bihugu bibiri izotuma amasezerano y'i Paris ashigwa mu ngiro kandi yubahirizwa ivyo kandi bikazokinga impanuka zidasanzwe zijanye n'ihindagurika ry'ibihe ku runganwe ruri imbere leta zunze ubumwe za amerika hamwe n'ubushinwa bisaba ibindi bihugu kwinjira muri ayo masezerano y'i Paris kugira intumbero umunyamabanga mukuru wa onu ban ki-moon yihaye yo gushira mu ngiro ayo masezerano uyu mwaka ishoboke iki ni igikorwa cihuta gisaba gushira hamwe inguvu kugira gitere kija imbere ataguteba
iri ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mu kanya turasoza igice cya mbere cy'ibiganiro by'uyu munsi ariko muri karoyizi bigira imana atwibutse muri make amakuru y'iki gitondo
amakuru twabashikirije umukuru w'igihugu ca Zambia Edgar Lungu ejo ku munsi wa kabiri niho yarahira kurongora igihugu inyuma yaho sentare nkuru y'igihugu yankiye urwandiko rwatanzwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi urwandiko rwasaba guhagarika ivyo birori nayo muri leta Ethiopia leta y'ico gihugu yaragiriye ikigongo abanyororo b'abayisilamu barenga amajana indwi bari bafungiwe mu mabohero atandukanye muri ico gihugu bamwe muri abo barekuwe harimwo abari bafashwe bagirizwa kurenga ku itegeko ryo kurwanya iterabwoba ryateye impari bakaba bari bamaze imyaka itari mike mu mabohero aho muri Ethiopia naho abakuru Somalia murambabarira Somalia yarakiriye inama y'umunsi umwe yahuje abakuru b'ibihugu bigize umuryango w'ibihugu byo mu karere ujejwe iterambere igade inama yabaye ya mbere mpuzamakungu ibereye muri ico gihugu hari haheze imyaka irenga mirongo ine perezida wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud yarashimishijwe n'iyo nama mu kuvuga ko ari ikimenyetso cy'uko Somalia iriko irava mu kajagari imazemwo imyaka itari mike umuvugizi wa perezida Salva Kiir wa Sudani y'ubumanuko arahakana raporo yagiriza Salva Kiir n'uwahoze ari cegera ciwe Riek Machar kuba barirundanirije ko amatungo y'abanyasudani y'epfo afise agaciro kama miliyoni y'amadolari iyo raporo yasohorewe aha muri Amerika ivuga ko perezida Salva Kiir na Machar bakuye ubutunzi bwabo mu mafaranga bagurisha ibirwanisho hamwe n'ayo bagurisha ibitoro nayo Shimon Perez yahoze ari umukuru w'igihugu n'umushikiranganje wa mbere wa Israeli ari muri koma kuva ejo ku munsi wa kabiri inyuma yaho basanze arwaye mu bwonko naho perezida barack obama wa leta zunze ubumwe za amerika ejo ku munsi wa kabiri yari yagiye mu gisagara cya philadelphia aho yari yagiye gufasha umukandida hillary clinton asanzwe ari mu karuhuko inyuma y'aho bamusuzumiye indwara yo mu mahaha muri urwo rugendo perezida obama yavuze ko ashyigikiye umukandida hillary clinton yarongeye kandi ajya mu gikorwa cyo kwegeranya amafaranga yo gushyigikira hillary clinton abakandida bompi hillary hamwe na donald trump batavuga rumwe nawe bagiye gushyira ahabona bavuga ko bagiye gushyira ahabona amakuru ku magara yabo
radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro byacu birakomeza mugire umunsi mwiza mwari kumwe na thomas kamirindi
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.